aujourd'hui sur VOA Afrique.
Hii ni radio Ijwi ya Amerika. iradiyo hejuru ry'amerika isameranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkundikije mu rundi twumvikane ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'imice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo ku isaha mu burundi umukuru w'umugambwe cnl utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko umugambwe wiwe urabuzwa mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi hakaba ibwirizwa rigenga imigambwe birateye isoni kuba hari abantu bafite ingendo yo kutihanganira abo badasangiye umugambwe
uyu ni agaton rwasa umukuru w'umugambwe cnl kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa idil al fitir inyuma y'ukwezi gutakatifu kwa ramadani uwo munsi wahimbajwe no mu burundi no mu rwanda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden azotangaza mu ndwiza ko azohiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri igisirikare cy'uburusiya cemeje amakuru avuga ko indege yacu y'ingwano yarashe ikibombe mu gisara ca begorod ku butaka bw'uburusiya kivuga ko ivyabaye ari impanuka abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri ico gisagara batekewe n'ubwoba amakuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya ntihagiraho umuja amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze amerika joe biden azotangaza mu ndwiza ko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde abantu batandukanye begereye perezida biden bya hafi batangarije ibigo ntaramakuru n'ibinyamakuru binyuranye ko ashobora kuzabivuga ku mugaragaro ku wa kabiri tariki ya makumyabiri na gatanu y'uku kwezi mu by'ukuri ntibyari ibanga cyane yavuze kenshi ko ashaka kongera kwiyamamaza ariko abajyanama be basobanura ko yabonaga atari ngombwa kwihutira kubyerura bya nyabyo ku mugaragaro kubera ko atigeze ashidikanya ko ishyaka rye ry'abademokarate ari we rizagira kandida waryo joe biden afite imyaka mirongo inani y'amavuko niwe perezida wa amerika wa mbere mu mateka ukuze gutya abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko bishobora gutera impungenge abayoboke be bibaza niba azabasha gutegeka uko bikwiye naramuka yongeye gutorwa ariko we akunda kuvuga ko nta kibazo gihari ahubwo abajyanama be bashyira imbere ibikorwa bye bemeza ko bizamuhesha amanota mu myaka ibiri ya mbere y'iyi manda ye yashoboye gutoresha mu nteko ishinga amategeko amategeko ashyiraho ingengo z'imari nini cyane zo gusana no kubaka ibikorwa remezo zo gushora mu ikoranabuhanga no guhanga ibishyashya n'ihindagurika ry'ibihe
muri sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare general abdel fatah buran uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasivile ingingo isa na kigoro kiwe ko kurondera gushigikirwa n'amakungu idonido kuri inkuru na fidele nyungabo general abdel fatah burhan yabitangaje inyuma y'iminsi igihugu kimaze mu ngwano ikomeye hagati y'inteko ziwe n'umugwi ukomeye w'abagwanyi biyongoye kuri leta ingwano yatumye abantu batakaza icizere ku kiringo mfatakibanza kizoshikana ico gihugu kuri demokrasi mw'ijambo yashikirije kuva ingwano itanguye muri sudani haraheze hafi indwi imwe general abdel fatah burhan yemeye ko igisirikare ciwe kizotsinda urugamba kandi azokora ibishobotse vyose kugira ngo igihugu kibandanye mu mahoro ikiringo mfatakibanza kizoshikana igihugu kuri demokrasi yamara ku banyasudani batari bake ibyatangajwe na burhan ntibigira ifatiro amezi cumi n'umunani nyuma y'uko yifatanije n'inteko z'uwo bariko baragwana muri iki gihe igihe bafata ubutegetsi muri kudeta yigijeyo abaharanira demokrasi muri sudani ivyo burhan yatangaje byabaye ku munsi w'akaruhuko wa Eid al-Fitr urangiza ikiringo cy'ukwezi kw'iramazani ku bayisilamu Burhan yatangaje ko leta yiwe yishimiye kuzotsinda urugamba barimwo kubera inguvu zabo yavuze ko bazokubahiriza umutekano n'ubumwe bw'igihugu abanyasudani ntibahimbaje umunsi mukuru w'iramazani muri sudani mu munezero mbwiye inkoho zumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum aho kuvyukira mu munezero wo kuja mu bisabisho bavyuwe n'ingwano ikomeye hagati y'inteko za General Abdel Fattah Burhan n'abagwanyi ba General Mohamed Hamdan Dagalo
urakoze fidele urubuga rwa twitter rwatse akamenyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha amakuru abanyapolitike abahinga muziki mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diana ninazwe akamenyetso gasa n'ubururu urubuga rwa twitter rwatse abantu baharurwa mu bihumbi n'ibigo bitandukanye kahora kifashishwa mu kwerekana ko urubuga kanaka ari nyakuri kandi rwizewe abaharurwa mu bihumbi bagatakaje inyuma y'aho elon musk nyene twitter afashe ingingo y'uko uzokagumana wese ku kwezi ku kwezi azoza arariha amadolari umunani amashirahamwe yipfuza kukagira akariha amadolari igihumbi ku nshuro ya mbere akigasaba yamara kukaronka akazoza arariha amadolari mirongo itanu ku kwezi kugira ngo akagumane bamwe mu bamaze gutakaza ako kamenyetso barimwo umwungere wa ekleziya katolika papa francisco donald trump yahoze ari perezida wa amerika hillary clinton yigeze kuzejeshwa amabanga atandukanye muri leta ya amerika ibiro vya perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo n'uwa tanzania umuririmbyi beyonce abakinyi barimwo cristiano ronaldo hamwe n'amashami mpuzamakungu arimo human rights watch n'ayandi ku ruhande rw'ibimenyeshamakuru mu vyatakaje ako kamenyetso harimo mpuzamakungu nk'ijwi ry'amerika mu bisata vyayo bitandukanye n'abamenyeshamakuru bayo barimwo abo mu kirundi n'ikinyarwanda na bbc y'abongereza itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko kugera ejo kuwa kane ibice bitanu ku ijana vy'abahora bafise akamenyetso k'ubururu kuri twitter ari bo bonyene bari bamaze kwemera kuriha kugira ngo bakagumane
urakoze diana igisirikare cy'uburusiya cyemeje ko indege yacu y'ingwano yarashe ikibombe mu gisagara ca begorod ku butaka bw'uburusiya kivuga ko buhaye byabaye ku mpanuka abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba ni inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyo ngabo iyo bombe yaturikiye mu gisagara ca belgorod mu ijoro ry'ejo kuwa kane yari ikomeye cyane kurusha amabombe yatewe muri icyo gisagara imbere yaho ababonye ibyabaye batangaje ko inguvu z'iyo bombe zatumye inyubakwa z'amagorofa ziri hafi y'aho yaturikiye zinyiganga amadirisha yazo aramenagurika iyo bombe yasize ikinogo cy'imetero mirongo ibiri mu bwaguke mu ibarabara rikikujwe n'inyubakwa z'amagorofa yononye imodoka zitari nke hafi y'isaha imwe inyuma yaho ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya bwaciye butangaza ko iyo bombe yakorowe n'imwe mu ndege z'ingwano z'icyo gihugu sukhoi mirongo itatu na kane ku mpanuka nta birengaho ubwo bushikiranganji bwatangaje yamara abahinga b'abasirikare bavuze ko iyo bombe ishobora kuba yapima ibiro amajana atanu bergorode n'igisagara kirimwo abantu ibihumbi amajana atatu na mirongo ine kiri ku birometero mirongo ine mu buseruko bw'urubibe hagati y'uburusiya na ukraine ico gisagara carageramiwe n'ibitero vy'indege zitagira abadereva bita drone mu kiringo uburusiya bumaze bukora ibitero muri ukraine abategetsi b'uburusiya bagirije igisirikare ca ukraine ku bitero vyabaye imbere yaho ibitero ukraine yirinze kwemanga ku mugaragaro ko ariyo yabikoze
turashimiye bagenzi bacu badushikije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru kandi yose mushobora kuyasanga kuri website wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com aderese yacu ya youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turakubitira mu karere ka afurika ibiyaga binini kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa idil al fitr inyuma y'ukwezi utagatifu kwa ramazani naho ubuzima bwazimbye mu ntara y'amakamba mu burundi ntibyabuje ko abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wo gusozera amafungo meranda ababishoboye baregeranije ibifungurwa bafashisha bantabonikora kugira ngo nabo nyine baronke ibyo bafungura inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo tuyisomerwa na Thierry Yves Ndayishimiye الله أكبر الحمد لله رب العالمين abo ni abayisilamu bo ku mugwa mukuru wa makamba kuri uyu wa mirongo ibiri na rimwe ndamukiza bari mu gisabisho co gushimira imana yabashoboje kurangiza amafungo meranda bari bakoraniye ku ibarabara rya kabiri mu gatondo muri karitiye swahili isanzwe igwiriyemwo abayisilamu muri ico kibanza abakenyezi bari bicaye inyuma y'abagabo kandi batandukanijwe n'urugo rw'uduti bari bambaye amakanzu ariko bigaragara ko benshi muri abo atari mashasha nk'uko bimenyerewe uciye mu isoko ya makamba abadandaza impuzu n'ibifungurwa bakubwira ko batashorewe nk'uko bari babimenyereye abacuruza muri iyo soko baremera ko hari ubukene bikagora kuronka uburyo bwo kwambika no gusuma iby'umunsi mukuru abo bavuga cane cane umuceri ugeze ku bihumbi bine n'amajana indwi by'amarundi akanyama nako nyene kugasuma si bya bose kuko gateye ku bihumbi icumi ikiro n'ibifungurwa nk'itomate n'ibiharage birazimbye abayisilamu bishuye ijwi rya amerika ko bitoroshe kunezereza umuryango muri ino minsi ariko ni ugushira imbere urukundo uyu ni bagabo barabona amadi muri iki gihe turimwo urabona ivyambarwa vyaraduze igiciro ibifungwa vyaraduze igiciro mugabo naho vyaduze igiciro muri vya binini ufise ufise nyine vyukura mugira ngo ube- werekane yuko imana yukuti je mana yanje n'ukuri je mu vyo nari nsanzwe mfise ndemeye naho bizimvye ndabitange ariko abayisilamu bakemeza ko kubera umutima wo gufashanya bose bagira umunsi mukuru E, mu gufungura uwo munsi ubwa mbere na mbere guha abatishoboye badashobora kuronka e, nk'imfungwa z'uwo munsi dufate kurya k'umuceri kw'inyama uwurongoye abavugabutumwa b'abayisilamu mu ntara y'amakamba mubaraka nta kuwundi nawe ati "Twarabyiteguriye." uyu munsi nk'uko twabiteguye yani hariho hirya umuceri ibiharage ifu iki baca batangura rero gushyira ku rutonde abo baza gufasha abayisilamu bo ku mugwa mukuru wa makamba baremeza ko amafungo yagenze neza uyu twahuriye mu masengesho yo mu gitondo c'uyu wa mirongo ibiri na rimwe ndamukiza twakurangije neza cyane mu mutekano nta ngere twararyohewe twarabanye neza n'imiryango kandi yahigiye byinshi kwezi kwiranda kwa ramazani kwigisha ibintu byinshi cyane mu isilamu turamwigisha gufasha kubana n'abantu neza n'amasengesho adacika buri mwanya mugenzi we ndikumana mosi nawe ati nahagaritse byinshi bibi kwampaye gutahura imana ico ari cyo kuko nahevye vyinshi nari nsanzwe mfata ku mwanya ku mwanya icigwa campaye ikindi ni uko ry'amabi yose nasanze nakora nasanze yuko noca ndabihagarika burundu muri ico gisabisho kirangiza amafungo meranda y'abayisilamu imakamba umuvugabutumwa mubaraka nta kuwundi yagarutse ku bahuza imibiri basangiye ibitsina ati korowani myeranda nshigikiye iyo nyifato kandi imana yarahanye igisagara ca sodoma na gomora kubera ico caha reveriyeno ndikuriyo arongoye umugambwe cndd fdd mu burundi yashigikiye iyo nyigisho nta kuntu wosigura ingene abantu bigisha abantu kurongorana abagabo ku bagabo kandi bazi nabo nyine ko batavuye ku bagabo ku bandi none bo ba- baje ku isi gute ko du- ko dufise ingene tuza ku isi twese umukuru w'umugambwe cndd fdd yanasabye abayisilamu kwiha intumbero mu bijanye n'iterambere kuko nka karitiye swahili yo ku mugwa mukuru wa makamba ikiri inyuma urabye cane cane mu bijanye n'inyubakwa ziyigize kugira imbono turayigarukako cyane kugira ihangiro umuryango wose wiha umuntu wese ihangiro umwana akihangiro papa jewe washize mw'ishure nzorangiza ntadubuye ihangiro ryiwe priva manirakiza abana n'abayisilamu arashima inyifato y'aba bayisilamu mu gihe c'amafungo ingeso z'abayisilamu mu gihe c'amapfungo zirigisha abantu ku kwicisha bugufi cane rwose imbere y'imana ariko iyo bafunguruye hari bamwe baca basubira muri bimwe bahoramwo bitari byiza ariko nk'ubu u bafunguruye asha- muri bamwe vya bindi bahora bakora ca babibandanya kunywa inzoga ibiki gushwana nta kuwundi mubaraka umuvugabutumwa ahanura abayisilamu kubandanya ingeso nziza baba berekanye mu gihe c'amafungo ingendo ni uko abantu bo kwigenza neza nk'uko bigenjeje mu kwezi kweranda kwa ramadani ku mugwa mukuru wa makamba abayisilamu bafungurura mu mice ibiri kuri uyu wa mirongo ibiri na rimwe ndamukiza hafunguruye abahabiya abasuni nabo bategekanya kurangiza amafungo kuri uyu wa mirongo ibiri na kabiri
turagushimiye tiarive eh, n'abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika tukivuga kandi ku burundi umukuru w'umugambwe cnl utavuga rumwe n'ubutetsi avuga ko umugambwe wiwe urabuzwa agatongo rwasa anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butetsi cnddfdd gushikiriza amajambo abiba urwanko umushikiranganji w'intore yo hagati mu burundi ajejwe ibikorwa vy'imigambwe avuga ko umugambwe utaburabuzwa ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eloge wiri kaneza haheze amezi abakuru b'imigambwe mu burundi bagendera abanywanyi mu ntara zitandukanye kugira babasigurire uko bazoserukirwa mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu y'abashingamateka kubera intara ico gihe zizova kuri cumi n'umunani zija kuri zitanu nk'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi akaba ari wo wakurikiye sendedefdede uri ku butegetsi mu kibanza ca kabiri mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ntiwatanzwe agatorwasa urongoye niwe yisidukira kuja gusigurira abanywanyi impinduka ku bijanye n'itunganywa rishasha ariko nk'uko yabivuze aheruka igitega ku murwa mukuru wa politike ku itariki ya cumi na gatandatu abazwa n'ingendo yo kutihanganiranira imaze igihe yibonekeza mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera imigambwe myinshi hakaba ibwirizwa rigenga imigambwe birateye isoni kuba hari abantu bafite ingendo yo kutihanganira abo badasangiye umugambwe seneri n'umugambwe wemewe n'amategeko mu bo turondera ko bagira iteka harimo n'abo badusamburira amaperemananza harimo n'abo badupfungira ubusa kuko ubwabo bari mu buca batazi ubwo ari bwo umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati avuga ko atamugambwe urabuzwa martin terese yarisiguye mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ikibazo k'iwabo bashaka gisuka ku bushikiranganji ngo twababurabuze umuntu watubeshe kandi nabo nyine bavuze ko twababurabuze basaba batubeshe kuko twe nta mugambi wo kuburabuza umugambi n'umwe twe dufise mu makoraniro y'umugambwe senere na mukeba wawo mukuru sendedefdede uraserukirwa gusa umwumvikano usikirenga uwundira nyakubahwa mwazana cy'umugambwe uri ku butegetsi ndabitumire mugende mumbwirire umunyamabanga mukuru w'umugambwe wanyu niyo aba ashaka gukora politike nazana imigambi zijya mvugo mu by'ukuri ndamwumva na hirya no hino jewe numva zintera agahinda kunezerwa yuko abarundi bagorewe mu buhungiro bufise ubutegetsi n'akaga reka kuza murakina ku mubyimba abantu barahunze biramaze ntibisigura ko ari ibigwari ntibisigura yuko ari ibijora Mm, mm, siko biri umushikiranganji niteretse arazi ko hari imvugo zikomeretsanya ahamagarira abanyepolitike kuzirinda ni hakurya wumva abantu bari bigora baracukura bari bamaze iminsi numva umenga baracukurana ku muntu ku kunuze umunyamugambwe agiye kugirisha inama ibi yabenshi cyangwa iy'ababake navuga imigabo n'imigambi yiwe, ntavuga abantu kuko nibyo biza bigaruka bikaza guteza ingorane mu buzima bw'igihugu ubututse nawe ashashaka kumera nk'ukwihora tugasanga bene gihugu hakububaka turiko turabasambura umukuru w'umugambwe senere mu biganiro aremesha anagaruka akenshi ku kibazo c'ubukene bukomeye buhari muri kino kiringo abarundi dusa n'abari mu mayira abiri wumvirije hirya no hino mu gihugu abantu bose agatima ni kanama uwo muhuye wese aboroga avuga ati ubukene ubukene ubukene ubukene mugabo kandi rero iby'uburundi bigatangaza imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi ziko zirarira ubukene uza wumva abandi bategetsi nabo bavuga ko ata bukene buhari ibiciro bikaduga uko twese tubona biduga abatware ngo nta ngorane ibirwasa ntabihuriza ko na perezida evariste ndayishimiye na gato aha yariko aganira n'abanyagihugu bo mu ntara ya cankuzo mu buseruko umuntu akakubwira ukazawumva ariko avuga ku iradiyo ntuzero abwira umwenegihugu w'imishiha ngurumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzara ngo kuko ngo nta munyamushiha ngo arohama amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ku mwaka ngo yapfuye rero ariko murumva ico kico cyo kavuze ngo w'icenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo amajana ane na mirongo ibiri n'atanu ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicariye i bujumbura uw'icenda juru ayo madolari akoresha iki abantu kubera babaye ibigugu kubera iyo shetani iyo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi benegihugu umuntu azoza akubwira ko uri umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazongera uti toka shetani amatohoza y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo senere bakorerwa ama batandukanye harimo ubwicanyi ukomerezwa igufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi akatari gake abategetsi b'uburundi basiguye ko atari abantu bakorerwa amari kubera ari abatavuganwa n'ubutegetsi kandi ko abayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe eroje urikaneza ijwi rya amerika
urakoze eloge ikiringo cy'amezi atandatu cyahawe ingabo z'umuryango wa afurika w'ubuseruko yase ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyarangiye ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi muri icyo gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika jimmy shukurani amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa kongo mu ntara za kivu ya ruguru na ituri zivugwa mu mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta izi ngabo zoherejwe muri kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yasi zaba irangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa abahagarariye imiryango na za sosiyete sivile mu ntara ya kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda hari abifuza ko izi ngabo ziba muri kongo barimo john banyene baringene umuyobozi uhagarariye sosiyete sivile mu ntara ya kivu ya ruguru yose uyu avuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za yase ziri muri kongo twebwe ntabwo turamenya icyo ingabo za yase zaje gukora muri congo cyane cyane mu burasirazuba ubu ngubu perezida felix Tshisekedi ndetse na guverinoma ye bagakwiye kubwira abaturage mu by'ukuri icyo ingabo za kenya uganda sudani y'epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano ku amezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho ahubwo emu makumyabiri na gatatu irakomeza gufata uduce twinshi ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu emu makumyabiri na gatatu ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u rwanda kandi yayase nayo ibirebera ku bwa janti karabuka umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile mu teritwari ya rucuruwe abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za yase n'iz'umuryango w'abibumbye monisco icyo monisco yarakoze n'icyo ngabo za yase zaraje gukora tureba yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora n'ibyaye n'ibyaye kandi no mu karere ko batuyemo akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo ntacyo ntacyo tubona ko bakoreye abaturage ahubwo tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya kongo itubwira twe abaturage ease yaraje kutumarira iki kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye ease yashaka yuko yasubira iwabo ingabo zacu za kongo ntabwo zananirwa gukubita iyaduye ya M23 ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri kongo aba barimo rudakubona Clement uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya masisi nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano kuko hano hari abarundi ubu impamvu twabishimaho gato ni uko nko mu bice bya mushaki bavanyeho amabariyeri ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzura nubwo aba ari gato ariko baba banayisanzura kuba ko tuba tubanye n'amayase biba bidushimishije cyane kurusha ko twakabanye n'aba baterorisite n'amara amaparti rebellion nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za yase ijwi rya amerika ryavuganye na bwana rwanda batukezanga francois wigisha ibijyanye na diplomasi imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari iyorpegel universite libre de pays de grand lac mu rurimi rw'igihugu igifaransa no mu mujyi wa goma twamubajije uko wabona iki kibazo manda ya yasi irimo kurangira nibyo kandi imitwe irwanya leta ya kongo iracyahari ntaho yagiye ariko ntabyo ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za yasetena mu burasirazuba bwa kongo oya leta ya kongo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za yase ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuziha amahirwe twebwe n'abakongomani bose izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya yase ya mbere ntacyo yamariye abaturage hagati aho hanigoma kuri uyu wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya yase ariko irasubikwa nta mpamvu y'iri subikwa yatangajwe kugeza ubu haba leta ya kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri manda ikurikira ya yase jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika dukubitire mu uganda aho integuro iteko ryo kurwanya abakundana basangiye ibitsina ryasubijwe mu nama nshingamateka kugira ngo ryongere kwihwezwa ivyo vyakurikiye inama yahuje perezida yoweri museveni n'abagize inama nshingamateka umugambwe uri ku butegetsi ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi ari muri uganda perezida museveni ntabwo yashyize umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abakundana bahuje igitsina nk'uko byari byitezwe nubwo umushinga w'itegeko watowe n'abadepite barenga mirongo cyenda na batanu ku ijana b'amashaka yose itegeko nshinga riteganya ko perezida agomba gusinya umushinga w'itegeko mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu umaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko iyo minsi yarangiye kuri uyu wa gatanu nubwo atarishyizeho umukono perezida museveni yashimiye abadepite kuba baratoye umushinga w'itegeko yise intambwe y'ubutwari yo guhagurukira kurwanya inyungu z'abakoroni ati burayi bwarazimiye kandi bashaka ko natwe twazimira nkabo kugira ngo turwane tugomba gukunda igihugu tubaye abo kwikunda no gukunda ibyo tutavunikiye ntidushobora kurwana kandi aho twaba duhindutse indaya kuko dutinya kwigomwa abashaka ubuzima bworoshe bitabagoye bahinduka indaya kandi nibyo abanyaburayi bashaka ko tuba gukora ibyo tudashaka gukora kuko dushaka amafaranga ibyo tugomba kubyanga tugashyira imbere inyungu z'igihugu iyi nama hagati ya perezida museveni n'abadepite bo mu ishaka rye rya nrm yari yitabiriwe kandi n'abayobozi b'amadini abaganga n'abahagarariye imiryango yigenga umufasha w'umukuru w'igihugu jeannette museveni yavuze ko iryo tegeko risha rigomba kuzirikana abakundana basangiye igitsina bifuza guhinduka bityo ko itegeko rigomba kubamo ingingo zidahana bene abo sara mugenyi uharanira uburenganzira bw'abagore mu gihugu avuga ko kuryamana kw'abahuje igitsina ari imyitwarire abantu batozwa kandi bashobora kuvamo ati kuri ubu muri amerika no mu bindi bihugu byateye imbere hari ubuvuzi bukoreshwa mu guhindura abo bantu bagasubira mu buzima bari basanzwemo abaryamana bahuje ibitsina nyuma mu buzima bwabo bicuza ibyo bakoze kandi bakifuza gusubira nk'uko bari bameze mbere cyane cyane ababagwa cyangwa bagakoresha imiti yo guhindura igitsina cyabo ngo babe abagabo cyangwa abagore imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibihugu birimo leta zunze ubumwe za amerika bamaganye umushinga w'itegeko igihe watowe mu kwezi gushize bakomeje gusaba perezida wa uganda kutawushyiraho umukono bavuga ko unyuranyije n'uburenganzira bwa muntu kugeza ubu ntibiramenyekana niba igitutu cy'imiryango nk'iyi ndetse n'amahanga aribyo byaba byatumye perezida museveni adahita yemeza iri tegeko ariko kuba atarisinya ubu ntibisobanuye ko yaryanze ahubwo koherezwa kugira ngo risuzumwe n'abari bararitoye bishoboka ko bazongera kuryemeza bamaze kugira ibyo bahinduramo cyane cyane igihano cy'urupfu cyamaganywe cyane ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize ayo makuru twabwiye ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden azotangaza mu ndwi iza ko aza kwitoza mu matora mukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri twabwiye kandi ko muri sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare general abdel fata burana uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasi sivile twababwiye kandi ko urubuga rwa twitter rwatse akamenyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha amakuru abanyapolitike abahinga muziki mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye twabwiye kandi ko igisirikare cy'uburusiya cyemeje ko indege yacu ingwano yarashe ikibombe mu gisara cya begorod ku butaka bw'uburusiya twababwiye kandi ko mu burundi no mu rwanda uh, uyu munsi bahimbaje nk'uko byagizwe ku isi hose umunsi mukuru uh, wa kisilamu uh, irangizwa rya ramadan tongeye kandi turababwira ko kiringo cy'amezi cyahawe ingabo z'umuryango wa afurika cyarangiye ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi kwa kane inshuti mwese mwaduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye turashimiye jeniyeri Justin yadufashe mu ngiga bw'ibyuma tukaba dushimiye n'abakoze uruhara kugira ngo ibiganiro twabateguriye bibashikire turabifurije umugoroba mwiza mugire amahoro mutunganirwe mu byanyu no mu banyu